o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso ga jaana re keteka yalo phitlhelelo ya dingaka tse tsa science ke bjalo ka dr thato motlhamme ga mmogo le evodia setati ba na le buka ya bona holding the knives edge ba teng fa mo mogaleng hey, dumelang dumelang le kae re teng re teng tla ke simolola ka wena doctor eh motlhala mme um ko gae ke kae gae ke botswana ko ga borone ntate gae ga borone ga borone kae erra ga borone ke ke go le ko broadhurst oh broadhurst ke e bona Eh, eh oh dr setati wena o goletse kae eh nna ke go la ke seshego zone 2 limpopo province la kopana kae <laughs> re kopane stellenbosch because university ya stellenbosch mhm ha erra ha nna ke tla go ira dithuto tsa me tsa phd um dr fatima se bereka mo mo mo instituting yene ke e joina as moithuti wa wa phd hmm e ne e le ka ngwaga ne e le ka 2014 erra ka ngwaga 2014 ke batla le re bolele ka botsala bo ba lona bo eh ke a bona fa pele re ka tsena go bukeng gore kakanyo eo ya go tla ka buka ya simolla go kae Eh, um esphato o na so ge re kopana ka 2014 o na joina yena as a student nna ke bereka so nna ka 2014 ka be ke decide go yo studisa le business school ya rena ke ithutela go ba eh, what what most people would refer to as a life coach but ke management coaching so ke kgona go dira leadership coaching life coaching and so on so thato as a student e eh, be a a volunteera a ithaopa go ba dr evodia ee ee go na le mo kgaogile mo teng no re thata ba dirang ee a be a ithaopa go ba client ya ka ya coaching so ke ka mokgwa re bileng ra atamela ra ba gaufi ra tsalana mm. and during coaching session ebe be a a bolela gore yena o bona go ena le bothata ba gore a gona di-role model tsa basadi ba batho ba bantsho mo meberekong ya science mm-hmm. ee so ga re ntse re bolela ka career ya gage gore o tlo tswela pele jwang ga fetsa p h phd ya gage re be re lemoga gore okay re e le gore yena o bona gore a gona metlhala a gona di-leaders in science ga gona basadi ba bantsho ba a ka ba lebelelang as role model go raya gore ga se ena a le tee ke ena le ba bangwe ra be re kwana gore okay ge e le gore go na le bothata bo bojalo re santse re make sure gore re kry-a metlhala and metlhale eo re e tsweletsa gore batho ka moka ba kgone go e bona e seka ba metlhale e leng gore ke thatswa lete ya kgonang go bona gore o oh, go na le motho mosolo mosolo mosolo and the only way how ra bona gore e tla ba go ngwala buka gore e kgone gore mang le mang a kgone go e bala kgone go bona metlhala kgone go bona gore ke bo mang basadi ba bantsho ba dirile eng maphelo a bona a na le jwang okay o reditse motsweding fm konka bokamoso re keteka yalo phitlhelelo ya dingaka tse tsa science ke boyalo ka dr thato mohlala mme ga mmogo le dr evodia setati go tswa kwa seshego mme dr motlhala mme o tswa yalo kwa botswana kwa gaborone kwa broadhurst re bua ka buka ya bone uh, holding the knives edge journeys of black female scientist dr motlhala mme go motho o iseng e a buise buka e ya lona go tshwana le nna jaana o ka re bolelela ka yona bukae buke ya rona e nantate e foloile matshelo a basadi ba 14 ba e leng gore ba eteletse pele mo dikarolong tse di farologaneng tsa science go na le batho ba ba itseng thata ka bo mmetse go na le ba dingaka tse re di tlwaetseng tsa ko sepetele go na le ba e leng gore ba bereka ka ditlhare ka diplante gona ba gore ba galologane ka di-specializations tsa bone and eh, buka ena e bolela ka matshelo a bone go tseng ko bonnyeng ba bone um, gore ba goletse kae dikolo tse ba di tseneng dikgwetlho tse ba kopaneng le tsone mo tseleng to building di-career tse tsa bone tsena and eh, le gore ba ithutile eng mean ba gore i mean re na le bo doctor bo professor mamokgati phakeng o e leng vc ya uct re na le professor nancy phasana mafuya o e leng dvc ya northwest university ko potchefstroom so gore ba gore ge ko mo maemong a ba leng mo gone gompieko ba kgonne jang ba ka eletsa gore bašwa ba e leng gore ba tlile go ba latela morago ba ka ithuta eng mo dijeng tsa bone Mm. so buka tota e nna tota elaela e rile re e kwala ne re sa e kwalele bana ba e leng gore ba eletsa go ira di-science yana kana ba ba setseng ba le ko di-universityng ne re e kwalela batsadi baruta bana ko dikolong gore ga ba nna ba gakolola bana gore yaka o batla go dira di-science um go na le di-career tse dintseng jaana le jaana le jaana tse e leng gore o ka di sala morago go na le um ha o setse o le mo di-scienceng ga le gore ga o batle go nna eh, biologist ga e ntse ke he sekai o kgona go a go kwala ko di-journaleng as a science journalist o kgona go ira sena le sena le sena um e kwaletse batsadi gore ga o na le ngwana o leng ko universityng o kgona go nna o mo gakolola ke re batsadi ba rona ga gongwe ga ba ya dikolong mme ba ba bala bukena ba kgona go gakolola bana ba bone gore nya mme kana ke a tlhaloganya gore go thata ngwanaka gana gale le gale le gale but ga o ka bala story sa ngaka ena kana professor ena le ene o itile ga o leng teng but o kgonne go go overcome di-challenges tsa gagwe by doing x y and z so totela le re kwaletse mongwe le mongwe mm. batho ba ba leng mo di-scienceng le ba ba seng mo di-scienceng mm. just as an inspirational book erra dr setati dikgwetlho tse le buang ka tse basadi ba ba buang ka tsona mo bukeng e ke tsaya gore lona le fetile mo go tsona dikgwetlho tse yone e re fetile and ntho e re e bontshang ka mo bukeng e kore ga ga go bonolo ha o tshwana re nka fa motlhala ke tsene stellenbosch ka 1996 so ba bantši ba tseba re our democratic dispensation e thomile ka 1994 ha o fitlha university tshwana le stellenbosch le mosotho le one o treatiwa in a different way but ga o tlhogelele gore lo teo di go gatelele o se tswela pele mo bophelong hmm. as mosadi nako nngwe go dira dilo tse di botse banna ba makgowa ba basotho ba nyaka go gorela fatshe ka mekgweetseng and re bontsha motlhala gore o dira jwang gore dilo tseo o se di tlogelela ke go gorela fatshe o palela ko go tswelela pele mo bophelong ne re buisana yalo le dr tato eh, thato motlhalamme ga mmogo le dr evodia setati re bualo ka diphitlhelelo tsa bona mo scienceng re bile re bua ka buka ya bone ya holding the knives edge journeys of black female scientist eh, ra go bua yalo le eh, buka ya lona ke bokae 200 buka ke eh, 250 250 ba ka bona go kae eh, publisher.co.za le ko amazon if ba nyaka kindle version ba e leng gore ba šomiša di-kindle but also paperback ha le outside the borders of south africa ka kire ko amazon okay ka labone ke tlabe ke bua yalo le motlatsa moatlhodi mogolo wa maloba re dikgang moseneke ga ke itse gore ke tlabe re bua ka buka gagwe e ntšha ga ke itse gore le batla go nna le nna la bone ga ke tlabe ke buisana le ene nka itumelela go nna le lona a bothile ga le bua le ga le na le interview ya lona ka thursday okay ke tla le founela ka la bone ga le na le potso e le batlang go mmotsa one le mmotse yona ke re ke a leboga ga re bueng ka la bone ge go lebogile nna ne e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso